iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye butandukana ikaze muri aya makuru turahera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse tomasi tuyahere kuri iyi nkuru ivugwa ku burundi kuri uyu munsi wa kane wahoze ari umushyikiriza ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi alain guillaume bunyoni bitegekanijwe ko arenguka imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika amasoko yo mu butungane k'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yavyemereye ijwi rya amerika ejo ku munsi wa gatatu mw'ijoro eroge wiri kaneza nivyo atubwira bamwe mu babikurikiranira hagufi bavuga ko bimwe mu byo ashobora kuzobazwa ko birimwo kuba yaranse kuja ku kirimba cagenewe abashikiranganji ba mbere ugupangisha amazu yiwe ku bushikiranganji bw'umutekano yahoze arongoye hamwe n'ukugaya umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu umukenyezi wa generali bunyoni niwe yari yumvirijwe nk'umunega wiwe nta mushingwamanza yari afise yari yaherekejwe n'umukuru mu rw'isendehash ujejwe atakazina muntu sixte vinyini muraba ari nawe wenyene kiretse abariko bakora amatohoza mw'igendereza amaze kwemererwa kubonana n'uwahoze amushikiranganje umushikiranganje wa mbere w'Uburundi umurwi wiwe wari wavyemeje ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bishimangirwa na Agnes Bangiricenge umuvugizi w'ibiro vy'umushikizamanza kizigenza wa Republika na Sentare Ntahinyuzwa uwo mupfasoni yatangaje ku munsi wa mbere mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta ko arenga iyo bunyoni akurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko hisunzwe igitabo c'amategeko mpanavyaha c'Uburundi aramutse yagiriwe n'ibi vyaha General ari bunyoni ashobora gufungwa kugera ku myaka mirongo itatu urakoze eroge mu karere k'ibiyaga binini abategetsi bo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko ibiziga by'abantu hafi mirongo itandatu byatowe mu turere dutandukanye two mu ntara ya kivu y'uburaruko abo bategetsi bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo banyagihugu bo mu bigwati bya kashari na kazaroho muri teritware ya rucuru bagandaguwe n'abaroberi b'umuhari me mirongo ibiri na gatatu abagwanyi b'uwo muhari bagirizwa n'abasivile hamwe n'amashyirahamwe aharanira agatega ka muntu kwica abasivile no kunyuruza abantu mu ntango z'uku kwezi uwo muhari waravuye mu bice byinshi wari warafashe mu kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara ariko abanyagihugu bo muri utwo turere bo bavuga ko bakihari haruhande y'ubwo bwicanyi bwagirizwa M23 abaroberi bahurikiye mu muhari Kodeko bo mu ntara ya Ituri nabo barawungereje ibitero ku munsi wa kabiri abantu cumi n'icyenda barishwe n'uwo muhari muri teritware ya Irumu nk'uko byavuzwe na Jiri Gotabo arongoye umuhari wa sosiyete sivile muri iyo teritware nayo muri kenya igitigiri c'abishwe no kwisonzesha caraduze gushika e, kuri mirongo icenda n'umunani ejo ku munsi wa gatatu inshuti n'abavukanyi barabandanya kurindira amakuru y'ababo inyuma y'aho abakora amatohoza bazuriye ibisigarira ibi, ibisigarira mu mva rusangi mu ndwi iheze itogwa ry'ibiziga bitari bike byahambwe mu ishyamba rya shakahora hafi y'igisagara cya marindi byarababaje abanyakenya batari bake umupasitori yari abarongoye paul mackenzie ntenge yagirizwa kuyoborera abo bayoboke biwe mu rufu mu kubigisha ko inzira yonyine izobashikana ku mana ari ukwisonzesha kugeza ejo ku munsi wa gatatu abantu mirongo itatu n'icyenda bari bamaze gutorwa ari bazima mu ishyamba ry'amahegitari amajana atatu na mirongo ibiri na zitanu abandi mirongo ibiri na babiri baramaze gufatwa ku mvu z'amatohoza perezida wa kenya william ruto yariyemeje guhagurukira abapasitori yise ibifamutima nka paul mackenzie ntenge bakoresha idini mu gukora ibikorwa by'ububishya amakuru kuri sudani nayo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guteresi atera akama bariko baragwana muri ico gihugu guhagarika intambara badatevye yaragabishije ko mu gihe abashamiranye batokumvikana ishobora kuzomara igihe kirekire mu kanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kakoranye ku munsi wa kabiri ku kibazo cya sudani guteresi yavuze ko iyi ntambara itazotorerwa umuti mu rubuga rw'intambara yavuze ko impande zishamiranye zibwirizwa kubahiriza agahengwe k'amasaha mirongo irindwi n'abiri ziyemereye katanguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bose caba igisirikare ca sudani kirongowe na general abdel fatah burhane hamwe n'umuhari w'abaparakomando rapid support forces urongowe na generale mohamed hamdan dagaro baremeye guhagarika kugwana haruhande y'ivyo perezida wa perezidansi ya amerika white house yavuze jo ku munsi wa gatatu ko umunyamerika agira gatatu yafiriye muri izo ntureka muri sudani yavuze kandi ko amerika iriko irafasha abanyamerika bake kuraba ingene bova muri sudani naho ubwicanyi busa n'ubwagabanutse umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano mu biro vya perezida wa amerika white house john kirby yabwiye abamenyeshamakuru ko amerika iriko irabandanya gukorana n'impande zegwa n'iyo ntambara ni mu ntumbero y'uko agahengwe ko guhagarika imigwano gahabwa inguvu kugira amashirahamwe atanga imfashanyo yoroherwe gushikira abazikeneye oni ivuga ko kuva izo ntambara zitangura ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi abantu hafi majana ane na mirongo ibiri n'indwi bamaze kuhasiga ubuzima
aloyizi bigira imana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook ni kuri voa radiyo yacu ku maradiyo yanyu kandi mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ejo wari umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha ku rutonde rw'abazatora mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubwoba dufite ku nivo ebyiri nivo ya mbere abaturage bacu bari muri goma hariho risike nyinshi kugira ngo biyarure muri goma batore nk'abantu muri goma urumva yuko dutakashedeje imyanya muri masisi na rucuru none n'abasigaye nabo nta kuntu bariyarura nta kuntu bazatora donko masisi na rucuru twebwe dufite ubwoba cyane uyu ni umwe mu batuye mu ntara ya kivu ya ruguru bitegura amatora yo mu mpera z'uyu mwaka abunganira abimukira bo mu bwongereza bavuga ko u rwanda rudatekanye mu rwanda kandi ubushinjacyaha bwaraye bugejeje imbere y'umucamanza bwa mbere abantu barenga mirongo ine bakekwaho gukorana n'imitwe y'iterabwoba amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamiri radiyo ijwi rya amerika nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu bwongereza abunganira abimukira babwiye urukiko rw'ubujurire rw'i londres ko kubohereza mu rwanda binyuranyije n'amategeko bavuga ko rudatekanye temistokle mutijima aratubwira inkuru irambuye ni raporo ngarukamwaka isuzuma uko ibihugu byitwaye mu kubahiriza ingingo zinyuranye zirebana n'uburenganzira bwa muntu igakorwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ku byerekeye u Rwanda iyi raporo ivuga ko hari ibihamya byizewe by'uko mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri mu gihugu hagaragaye ibikorwa by'icwa riciye ukubiri n'amategeko iyicarubozo cyangwa imigirire itesha agaciro ikiremwa muntu bigizwemo uruhare n'inzego za leta hari kandi imiterere mibi y'ahafungirwa abantu ishobora guhitana ubuzima bwabo ifungwa riciye ukubiri n'amategeko imfungwa za politiki ihohoterwa nyambukiranyamipaka rikorerwa abantu bari hanze y'igihugu ririmo ubwicanyi ishimutwa n'urundi rugomo raporo kandi ivuga ko mu gihugu hagaragaye inzitizi zikomeye zibuza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubw'itangazamakuru harimo gutabwa muri yombi kw'abanyamakuru nta mpamvu zifatika cyangwa iburanishwa ryabo iyo raporo kandi igaragaza ko mu Rwanda mu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri byagaragaye ko hakiri inzitizi zikomeye ariko zidafitiwe impamvu zibuza abantu kwitabira ibikorwa bya politiki ku iyicwa riciye ukubiri n'amategeko iyi raporo ivuga ko hari inkuru nyinshi zatangajwe mu binyamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko igipolisi cyishe abantu benshi mu gihe babaga bafunze cyangwa mu gihe barimo guhunga gutabwa muri yombi cyangwa batoroka kasho ikavuga ko abakurikirana ibijyanye n'uburenganzira batanze amakuru ko polisi n'abasirikare bishe abantu bakekwaho ubujura nko mu murenge wa Gatumba ho mu karere ka Ngororero iyi raporo ivuga ko mu kwezi kwa cyenda igipolisi cyishe umugabo azira kugerageza guhunga ubwo cyajyaga kumuta muri yombi nyamara raporo ikavuga ko nta raporo z'iperereza zigeze zitangazwa kuri ubwo bwicanyi ku bijyanye no kuburirwa irengero kw'abantu iyi raporo ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nta raporo nshya z'izimizwa ry'abantu bikozwe cyangwa bigizwemo uruhare n'abategetsi bo muri leta zagaragaye nyamara ikavuga ko ubutegetsi bw'u rwanda butateye intambwe mu gukora no kurangiza amaperereza ku bantu bakomeye babuze mu myaka yari yabanje aho raporo ikagaruka ku mazina y'ababuriwe irengero bamenyekanye barimo umusizi bahati inosa abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi nka bonifasi twagirimana vena abayisenga na eugene ndereyimana raporo kandi inagaruka ku rupfu rw'umuhanzi rurangiranwa kizito mihigo wapfuye mu ibihumbi bibiri na makumyabiri ikavuga ko leta itakoze ibihagije no mu gihe gikwiriye ku bijyanye n'amaperereza aciye mu mucyo ku cyateye urupfu rwe ibyo raporo ivuga ko ari nako byagenze ku mfu z'abanyapolitiki benshi batavugaga rumwe n'ubutegetsi zabaye mu myaka yari yabanje nk'urwa anselme mutuyimana wo mu ishyaka fdu inkingi rwabaye mu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku bijyanye n'iyicarubozo naho raporo ya leta y'amerika ivuga ko hari aho abategetsi bagiye bavugaho gukorera iyicarubozo imfungwa ikavuga ko mu kwezi kwa mbere umunyamakuru niyo nsenga diodone wamenyekanye nka cyuma hasani yavuze ko ahora akubitwa kenshi n'abakozi ba gereza aho afungiye umunyamakuru anyensi nkusu w'imana nawe yatangaje ko yakorewe isaka rikojeje isoni n'abakozi benshi b'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ubwo yajyaga gusura cyuma kuri gereza raporo kandi ivuga ko mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri Aimable Karasira wamenyekanye cyane ku muyoboro wa YouTube nkunenga ubutegetsi nawe yavuze ko abategetsi ba gereza ya mageragere bamukangishije ko azicwa inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango Commonwealth yendaga kubera mu gihugu mu kwezi kwakurikiyeho nirangira iyi raporo inavuga ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri indorerezi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gutanga amakuru ko igipolisi gikoresha iyicarubozo n'ibindi bikorwa by'ubugome bitesha agaciro ikiremwa muntu mu rwego rwo gutera ubwoba no gukura amakuru mu bantu bafungiwe muri za gereza zitemewe raporo ikavuga ko nubwo ryaba itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko biteganya ibihano biremereye bishobora no kugeza ku gufunga ubuzima bwose ku wakoreye abantu iyicarubozo nta rubanza rwamenyekanye rw'ababuranishijwe kuri ibi bikorwa mu mwaka wose muri make hari ingingo iyi raporo ndende ishima ko u rwanda rwatewe intambwe zirimo nk'izijyanye no kurwanya ruswa mu nzego za leta aho hari abategetsi n'abakozi mu nzego za leta bagiye bacirwa imanza abandi bakirukanwa mu kazi biturutse ku byaha bya ruswa nyamara muri rusange ikagaragaza ko hakiri ingorane mu bijyanye n'uburenganzira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse no mu bya politiki radiyo ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo wari umunsi wa nyuma ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bashaka kwiyandikisha kugira ngo bazatore mu mpera z'uyu mwaka darius ariya sanka yaduteguriye iyi nkuru igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku baturage batuye mu bice bitandukanye by'igihugu cyakorwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora cyarangiye kuri uyu wa gatatu ikigaragara mu duce ijwi rya amerika ryasuye twiganjemo uducumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu benshi muri abo bahunze ntibarabona iyi karita benshi baturuka mu duce twa masisi na rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru imiryango n'amashyirahamwe muri iyi ntara irasaba ko abaturage bahabwa indi minsi yo kwiyandikisha kuri santere ya byayi muri teritwari ya nyiragongo ijwi rya amerika ryasanze umubare munini w'abantu bari bategereje kwiyandikisha bigaragara ko icyo gikorwa batari bushobore kugisoza uyu munsi bamwe mu batarabona ikarita y'itora harimo abasaza abakecuru n'abandi badafite ubushobozi kubera impamvu zitandukanye uyu ni sebazungu ari afite imyaka mirongo itandatu n'umunani yari amaze iminsi arwaye kuri uyu wa gatatu nibwo yabashije gusohoka ariko kuva saa mbiri za mu gitondo yari agitegereje twamusize saa cyenda ataragerwaho yewe ndi hano kuva mu gitondo sinzi niba ndabona ino kari turi benshi hano batarabona ikari yewe ubu ngewe biranyobewe muremyi mwiza jisene we yahunze ava i Masisi twamusanze kuri centre ya Mikeno muri quartier Ndosho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma yabwiye ijwi rya Amerika ko amaze iminsi aza gushakisha iyi karita akayibura ikizere ni gikeya umuntu yagiye arahaguruka ariko uva iwe gutyo make muno turi gutesekeraho make cyane make ni danje ugashaka nimba wokora iki make tw'icyo twosaba cyane cyane guverinoma idusayidiye abantu ni benshi hagati aho bamwe politike bakomoka muri utu duce bavuga ko mu gihe benshi muri aba baturage batazashobora gutora bizabagabanyiriza amahirwe yo gutorwa no gutakaza umubare w'abadepite mu nteko nshinga amategeko Filemo Sambuka ni umudepite watowe i Rucuru ni umwe mu banyapolitike bashigikira perezida Felix Antoine Tshisekedi ngerageje kunyura mu mujyi wa Goma nasanze misitari abantu ari benshi ni ukuvuga ngo abo bantu bari bategereje kubona ibyangombwa byabo ntabyo baba bari babona urumva ko benshi bagiye guhezwa kandi ntari byiza binasaba agaseni kuyongera igihe kugira ngo umuntu wa nyuma abone karte ye tugiye muri za rucuro naho uzi ko rucuro masisi nyiragongo irimo barebere ba M23 ni ukuvuga ngo ako gace ubona abaturage bari muri ako gace urabona ko nta byangombwa bafite ku rundi ruhande abakomoka muri masisi muri iki gihe hari ituze ntibumva impamvu leta itajyanayo ibikoresho kugira ngo abantu borohezwe gufata ikarita y'itora nyirasafari tute grace niho akomoka ntabwo bene bashoboye gutora kubera yuko hari intambara none intambara twebwe muri masisi na rucuru iriyo ubwo badufite ku nivo ebyiri nivo ya mbere abaturage bacu bari muri goma hariho risike nyinshi kugira ngo biyarure muri goma batore nk'abantu muri goma urumva yuko dutakajedeje imyanya muri masisi na rucuru none n'abasigaye nabo nta kuntu bariyarura nta kuntu bazatora donc masisi na rucuru twebwe dusubwaho cyane ko ntabwo guverinoma iri kudutekereza sinzi niba ishaka kudushyira ku gihugu kindi ahari dufitiye izatujanamo no tuzaba abaturage ba eyase yabo yazanye baboserivateri kureba gusa intambara abantu bari gupfa urubozo ntibazakora iki ntabwo tubizi badusubize kubera ko iyi karita y'amatora ariyo ndangamuntu ku banyekongo bose ishyirahamwe akadepa zaburi ijana na mirongo itatu n'itatu riravuga ko kudaha abanyekongo bose iyi karita ari akarengane gakomeye kandi ari uburenganzira bwabo muzuguje Jean Etienne niwe urihagarariye nubwo twe turi gufata amakarita akaba azadufasha gutora akazanadufasha no kuyakoresha nk'amakarita d'identite abasigaye iriya nk'imbohe za M23 ntabwo abantu bazabona amakarita ayo makarita nibayabura rero identite ntayo bazaba bafite ubwo turi gukora ubuvugizi kwa perezida Kisekedi na guverinoma hazakorwe enrolement special kugira ngo bariya nabo bazabone amakarita nta matora azaba rutsuri idatoye nta matora azaba masisi idatoye nta matora azaba nyiragongo idatoye nibataza bafata nkatwe ntabwo tuzabyemera itangazo ryasohowe na komisiyo y'amatora seni ku munsi wa kabiri rivuga ko umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha ari kuri uyu wa gatatu seni ivuga ko ibindi bibazo bisigaye izabikemura mu buryo budasanzwe umutekano waramaze kugaruka mu gihugu hose ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma ijwi ry'amerika tujye mu rwanda ubushinjacyaha bwaraye bugejeje imbere y'umucamanza bwa mbere abantu barenga mirongo ine baregwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba bagamije kwiba amafaranga eric bagira ubusa yari ku rukiko i kigali kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu imodoka z'ubwoko butandukanye z'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ziriwe zisimburana ku rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ruri i nyamirambo mu mujyi wa kigali zitunda abantu bo mu ngeri zitandukanye baza kuburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ubitegereje ku masura benshi biboneka ko bakiri urubyiruko watega amatwi imyirondoro yabo bikumvikana ko biganjemo abo mu idini ya isilamu aho ku rukiko abavandimwe b'abaregwa nabo bari uruvunganzoka ku buryo kubona icyumba bakwirwamo bitari gushoboka abaregwa bagize itsinda ni abasore inkumi abagore n'abagabo bose hamwe mirongo ine na babiri bari bamaze amezi atatu batawe muri yombi bataraburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ihezandonke no gukorana n'imitwe y'iterabwoba hagamijwe kwiba amafaranga byose bigashingira mu bihe bitandukanye bakoreshaga ikarita ya masakadi ya I&M banki bityo ko bivunjiraga amafaranga y'abanyarwanda bakayahindura mu madevize mu buryo butemewe bakimara kwinjira mu cyumba cy'urukiko bamwe bahise babwira umucamanza ko batiteguye kuburana baravuga ko batahawe umwanya uhagije wo kubonana n'ababunganira mu mategeko ngo bashobore gutegura imanza zabo ni urubanza biboneka ko rurimo abashinjacyaha bane n'abanyamategeko bagera muri makumyabiri kubera ubwinshi bw'abaregwa buri rwego rwabaga rwicaye mu gihande cyarwo ababunganira mu mategeko baravuga ko kugeza ubu urwego rw'ubugenzacyaha rutigeze rubamenyesha ibyo baregwa ngo babashe kubyireguraho hari abanyamategeko bavuga ko mu gihe cy'amezi agera muri atatu abo bunganira bamaze bafunzwe bakunze gusiragira kuri kasho zibafunze abashinzwe umutekano ukababwira ko ntawemerewe kubavugisha baravuga ko mu kirego cy'ubushinjacyaha hatagaragaramo ikizwi nka historike bankeri igaragaza uburyo amafaranga yaba yarageze cyangwa yaravuye ku makonti y'abaregwa bagasaba ko ibyo n'ibindi byagaragara nyuma yo kumva icyifuzo cy'abaregwa umucamanza yahisemo kwimura iburanisha bakazabanza kwitegura gusa abaregwa bakamusaba ko yaryimurira hafi hashoboka bashingiye ku gihe kinini bavuga ko bamaze bafunzwe mu buryo bita ko bunyuranije n'amategeko ibyo kuba bamaze igihe bafunzwe ntacyo umucamanza yabivuzeho kuri uyu munsi hinjiraga gusa abaregwa n'ababunganira mu mategeko ndetse n'abashinzwe umutekano n'itangazamakuru kubera icyumba baburaniragamo kitashoboraga kwakira imbaga yari ku rukiko mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana kumvikana amakuru y'aba batawe muri yombi bivugwa na bamwe mu bagize imiryango yabo ndetse na bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bikandika ko babarirwaga muri magana abiri hatabariwemo abo bivugwa ko batorotse inzego z'ubutabera bamwe mu bavandimwe b'abaregwa bakavuga ko hari abafashwe bagategekwa gusubiza amafaranga ubundi imitungo yabo igafatirwa abavandimwe n'abandi bakemeza ko mu kumenyekana kw'iri vunjisha ryisunze masakadi kwaturutse ku kuba hari abari bamaze kugira inyungu z'umurengera bakagura baguramo imitungo itimukanwa ndetse n'iyimukanwa nk'amamodoka mu gihe gito kugeza ubu amakuru akatubwira ko uwaba ashinzwe amafaranga menshi yaba agera muri miliyoni y'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda umwe mu banyamategeko badusabye kumurindira umutekano yatubwiye ko ku bantu bose ubushinjacyaha bubarega miliyari umunani mu mafaranga y'amanyarwanda akavuga ko uretse kuba bubivuga gusa butabigaragariza ibimenyetso na cyane ko ayo mafaranga abaye ari n'ay'ukuri ntaho ahuriye n'aya banki kuko ibyo bakoraga byemewe n'amategeko magingo ya kandi hari bamwe mu bari batawe muri yombi inzego zikabasaba gusubiza amafaranga zikabarekura uwaganiriye n'ijwi rya amerika ufunguwe vuba utifuje kumvikana n'itangazamakuru yemeza ko yari yarafunganywe n'undi muvandimwe we bombi uko ari babiri yatubwiye ko barekuwe bishyuye amadolari abarirwa mu bihumbi cumi na bitatu kuko ari ihame kwishyura mu madevize buri wese yivunjishirijemo uyu yadusobanuriye ko hari bagenzi babo babyinjiyemo mbere banabigiramo ubunararibonye bakabibyaza inyungu ku buryo we byamubereye nko kugwa mu byo atazi iyi karita ya mastercard yamamajwe na I&M banki mu myaka itatu ishize ndetse yishishikariza abanyarwanda kuyikoresha bitewe n'uburyo ifasha uyikoresha mu bikorwa bye bya buri munsi iyi banki niyo yahoze yitwa banki komerisiyali di rwanda beseri mu mpine abakoresheje iyi karita ya Mastercard ibaha ubushobozi bwo kuba bahindura amafaranga yabo bafite mu yandi kuva Mastercard yatangira gukora mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu Rwanda abantu benshi barayikoresheje ndetse bungukira ku ivunja rito ryabo riba rihagaze ku gaciro mpuzamahanga ari naho bamwe mu banyarwanda bihutiye kuyibyaza umusaruro bagafata amafaranga bakayavunjisha bakayabika mu madevize kuko bemeza ko babaga bayaguze ku giciro cyo hasi ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona impuguke mu by'imari ngo itange umucyo kuri iyi ngingo umucamanza yanzuye ko azababuranisha kuwa gatatu w'icyumweru gitaha eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali radiyo ijwi rya amerika noneho tujye mu burundi mu burundi indwara ya malariya iri mu zifata abantu benshi kandi ikabazahaza ejo bundi kuwa kabiri wari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya iyi ndwara ya malariya nyine mu burundi rero ababyeyi batwite bo irabakarira cyane ku buryo n'inda ishobora kuvamo ni inkuru y'ijwi rya amerika n'abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishyirahamwe ryishinze ineza y'abana unicef ryaharuye abantu bagera ku miliyoni ndwi n'ibihumbi amajana abiri na mirongo icyenda na batatu n'amajana atatu na cumi na batandatu bivuje indwara ya malariya mu burundi ibyo biharuro byerekana ko ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe malariya yiyongereye ibice cumi n'icyenda ku ijana uburundi buri mu bihugu mirongo ibiri bya mbere ku isi bibangamiwe na malariya kandi yica abantu benshi ibyo bimeze uko mu gihe uko umwaka utashe hatangwa imisegetera yo gukinga imibu kugira ntiyinjire mu misegetera mu gihe abantu baba baryamye ku mugwa mukuru wa makamba twabajije bamwe mu bahaba ukugene umusegetera bawukoresha umusegetera barawubamba neza ukabona ko wabambye neza imperampera yaho uryama hama ukawusobeka munsi y'imatera cyangwa y'ibyo usasa hanyuma uvuyeyo naho nyene ugasiga uwugobetse kugira ngo imibu ntiyinjire umusegetera ubwa mbere bwobwa urawubamba hanyuma hageze igihe cyo kuryama ukawugobeka neza ukaraba ko atantu toba wagobetse ngo imibu ishobore kwinjira habe burya igutera malariya dufate mu cyumba urufata ukawumanika hirya ku mpande zine akagozi hirya kandi hirya no haruguru no hepfo utugozi tune ukawugorora nyine ukamanura hamwe umanuka ku gitanda atahantu imibu ishobora kwinjirira karakwa umanitse neza umusegetera mu kuwukoresha neza urawubamba hanyuma umwanya utararyama urawugobeka neza ukawugobeka ukaraba nyine ko atamubu wo kwinjiramwo hanyuma ugiye kuryama uca ubugobora ukaca winjira n'ubundi ukaca ugobeka kugira ngo imibu ntiyinjire ngo have mugwara indwara ya malariya ariko uri kuraca mu mihana y'aho imakamba urasanga umusegetera bawukoresheje ibindi hari abawukoresha mu kuzitira imirima abandi bakawubakisha imigina mu gihe cy'iswa bamwe mu banyamakamba barawubakisha inzu z'inkoko hari n'abandi iyo hageze kwimbura ibiharage aribo babitekeramwo kugira ngo ibimenetse ntibikorokere hasi mu kiyaya c'imbo haravugwa abawurobesha muri tanganyika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri haratanzwe imisegetera igera ku miliyoni zitandatu n'amajana atandatu na cumi n'umwe mu burundi ariko ntikibuza ko abantu baguma bandura malariya mu migwi ikarigwa n'indwara ya malariya kandi ikagira ingaruka mbi harimwo uw'abakenyezi bibungenze ku ibyariro ry'imakamba muri aya mezi atatu atangura umwaka bakiriye abakenyezi mirongo itandatu n'umwe bagwaye malariya mbere barabaryamika muri iryo byariro kugira ngo babakurikirane neza muri abo bagore mirongo itandatu n'umwe abagera kuri cumi na batanu imbanye zabo zarakorotse biturutse kuri iyo ndwara nitereka josephine twamusanze umusego muri iryo byariro ni ubugira kabiri afatwa na malariya kandi yibungenze imibu yamuteye malariya ntiyamuririye mu gitanda kuko arifuka umusegetera ndibaza ko yandiye ndi nko mundi mu gukora ndi mu gikoni cyangwa ndi hanze mugenzi we bari kumwe aho mu ibyariro ry'imakamba araza aho iyo mibu yinyegeza akarore dufate nko gukura amashyamba impande y'inzu cyangwa ibinogo kuza umuntu arabifurira bijya bitegamo amazi aryamye mu bitaro araremye ko yaba we yaba umwana ari mu nda atankurikiza izizi zo mubako kubera namaze gushika ku bitaro ndibaza ko atabwoba ngira muga nkiri muhira nari mfise ubwoba niyo saba nesitori umwakirizi kuri iryo byariro ati nubwo abakenyezi bibungenze bafatwa na malariya ibitaro biba byagerageje kubakingira iyo baje gupimisha imbanyi aho usanga rero bafite malariya ko hari ibipimo dushobora kubatuma haba n'igipimo cya malariya gisigara hanyuma dusanze rero agakomere ata malariya agwaye hariho imiti batanga kugira ngo bakingire malariya akingire umubyeyi n'umwana turabaha musitike kugira ngo azokwikingire mu miryango yabo tukaba tukahabona fasidari so fasidari ni ukuvuga uko aje cyangwa fasidari kugira ngo zikinge iyo malariya ariko rero hari ababyeyi baja gupimisha imbanyi batebye bigatuma bataronka ibyo bibafasha kwikingira malariya uwo mwakirizi niyo saba nesitori asaba ababyeyi gupimisha imbanyi kare kugira ngo bahabwe ubwo bufasha aranibutsa ingaruka z'indwara ya malariya ku mubyeyi yibungenze mu bisanzwe igihe arwaye malariya nko ku muvyeyi kenshi ugasanga akunda gukama amaraso iyo akamye amaraso rero bica bigira inkurikizi ku mwana ugasanga cyavyara umwana w'ibiro bike cyangwa ugasanga umwana mbere inda yavuyeyo n'igihe aramutse avutse nyina yarwaye malariya aho usanga n'uwo mwana nyine arwaye malariya kubera nyina aba yayimwanduje akiri mu nda ugasanga umwana yakivutse afite malariya kandi n'amazi azaratega ahegereye abantu baba cyangwa mu rugo kugira ngo baze barabizibura bize biratwarwa ntibigumeho amazi ntagume atega ari menshi turabe yuko iyo mibu yogabanuka ariko hari aho batumvigwa harimo abantu usanga badashobora kubizibura neza hari imivu usanga yegereye ahantu ho mu ntaba usanga nyine biziba bitetse n'aho babwira ngo babikureho ntibabikuraho neza uburundi bwahimbaje uwo munsi ku civugo kigira kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malariya muganga Sylvia Nzeyimana ati tubandanya dutanga imisegetera irimo umuti wica imibu gupoma hakoreshejwe umuti wica imibu byabereye mu duce tumwe tumwe twa ngozi na muyinga n'urucanco rwa malariya ruzohabwa abana kandi ibikorwa bikorwa bijanye biriko birategurwa kugira ngo bashike ku ihangiro ryo gutuza malariya no gukoresha neza umusegetera ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida burasubiriye gutera akama abenegihugu bose ko bokwitwararika kwama bikingira indwara ya malariya mu kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu iminsi yose n'amajoro yose uwumvise ibimenyetso bya malariya yonyaruka kwa muganga kandi agafata neza imiti bamuhaye nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika maze rero mbararikiye ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba n'icya murisanga guhera saa kumi nk'uko mubimenyera